iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti na mu bagenzi mwese muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ikiganiro ni muri isanga radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali no kuri mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu radiyo fm inshuti ya bose ubu ni wa mwanya rero tubashikiriza ikiganiro muri sango uno munsi turaganira ku bigeme abakenyezi ku munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe n'ibyo tuganira ubuzima bwabo ibyiyumviro byabo turabahamagariye mwese mudushikirize ibibazo n'ibyiyumviro ku buzima bw'umukenyezi ibiganiro mwifuza kumva muri uno mwaka byobafasha mu buzima bwanyu abarezi a- ababyeyi namwe muhamagare mushikirize ibyiyumviro ku byo biganiro mubona byofasha umwigeme cyangwa umukenyezi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ndabahaye ikaze mwese tubibutse ko nimero yacu ari ze- eh, rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero yacu ni ka- rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na oriyani itanga ishaka amahoro neza rero mwese inshuti z'ijwi ry'amerika uyu munsi turongera tubaha umwanya mushikiriza ibyiyumviro byanyu mu kiganiro muri isanga cyane cyane mwebwe abigeme abakenyezi turabahamagaye twi- by'umwihariko muduhamagare mutubwire ibyo mwifuza ko twoganira ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu biganiro byacu cyane cyane mu kiganiro muri isanga tubashikiriza buri kuwa gatanu aho dufata akanya tukaganira ku buzima bw'umwigeme ubuzima bw'umukenyezi ababyeyi n'abarezi rero namwe mwese turabatumiye muze kunganira abigeme mutubwire ibiganiro mwumva vyobafasha namwe mwese rero kandi muhamagare mushikirize ico mubona ari intambanyi ku iterambere ry'ubuzima bw'umukenyezi canke umwigeme nongere ndabibutse telefone zacu hano kuri radiyo ijwi rya amerika whatsapp yacu aho mushobora kurungika ubutumwire- ubutumwa bugufi tukabahamagara canke mugahamagara ko tukabona nimero zanyu tukabahamagara ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turashaka kongera kandi mu kanya kari imbere tuganire n'umwigeme yitwa linda brown aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika akaba aturuka mu karere k'ibiyaga binini yarigeze gukora nk'umumenyeshamakuru washikiriza ibiganiro bitandukanye mu burundi ah, araza kutwibwira muri make atubwire bimwe mu mpamvu abakenyezi abigeme badaseruka cyane ah, cyane cyane nk'uko mbere y'uko- mbere ya na kino kiganiro Uh, twarabonye mu bindi biganiro byinshi cyane aho abakenyezi n'abigeme badaseruka ugasanga ibiganiro byose ntibahamagara ntibashikiriza ibyiyumviro byabo mbe ni kuki Ah, icyo kibazo rero turaciyumvira cyane hano ku iradiyo ijwi rya amerika impamvu ari abi- ari abasore ari abagabo bonyine bahamagara ngo bashikirize ibyiyumviro kandi tuzi neza yuko abakenyezi n'abigeme bahamagarirwa kujya mu nzego zitandukanye z'igihugu inzezo- inzego z'ubuyobozi ah, mu bisata bitandukanye mu nzego zitandukanye ariko iyo bahamagawe gushikiriza ibyumviro ugasanga ni ikintu kigoye ugasanga ni ikintu kitaboroheye mbe ni kuki uno munsi rero turizera ko abakenyezi abigeme muza kuduhamagara mudushikirize ibyumviro byanyu kuri iki kibazo turizeye rero ko tutaza kuronka abahungu abagabo bonyine bahamagara bavuga kuri iki kibazo ariko mwebwe abakobwa aho muri hose mutwumva muhamagare mushikirize ibyumviro byanyu ku biganiro dushikiriza mushikirize ibyumviro byanyu ku biganiro byobafasha ibiganiro mubona twokongera ko hano ku iradiyo ijwi rya amerika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi reka rero twakire ku murongo linda brown Ah, turaza kuganira nawe kanya gato kumbure ashobora kuguma ku murongo umwanya wose kugira ngo ashikirize ibyiyumviro byiwe ah, ku bijyanye n'iki kibazo eh, cy'abigeme n'abakenyezi linda brown ndakuhaye ikaze mu kiganiro muri sangacu uyu munsi uraho urakomeye ndaho ndakabemera ko dukuntumira Ego. linda brown wowe nza ukatwibwira gato akazina kawe ni linda brown mugabo tubongere utwibwire cyane cyane ku mwuga wakoze mu burundi wo gushikiriza ibiganiro Ah, twibwire muri make linda brown ninde
linda brown ni umwigeme ah, w'umunyafurika kandi ubyishimiye Um, akaba yarize kuri uh, hope africa university um, muri uh, uh, psychotherapy sinzi ukuntu bivuga mu kirundi Eh, Um, Linda Brown akaba yari umu- ah, umunyamakuru yakora ibiganiro bitandukanye kuri radiyo imwe yo mu burundi Mhm.
Um, icyo kiza ibiganiro byari ibiganiro bine nakora mu ndimi ah, zitandukanye zine zitandukanye ah, zitatu Mhm.
ikirundi ah, igiswahili igifaransa n'icyongereza ni bine Bine.
indimi zine Mhm.
um, nkaba nara- barantumira mu biganiro bita- ba- bitandukanye ku- kugira ngo umukobwa um, kugira nereke ko abakobwa nabo bashoboye kuvuga Ah, nakunda kuja mu kiganiro ca tube class cabera kubibonesha ku vyerekeye um, urwaruka inkumi ukuntu ushobora kwifata Mhm.
yahama nkaba narimukiye muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ibihumbi bibiri na cumi na kane Mhm.
nungaha nkansi ikiganiro nkora ah, kuri radiyo imwe yo muri state mbamwo Mhm.
ah, lexington community radio Mhm.
Ah, nkaba nkora ikiganiro um, ku byerekeye afurika kugira ngo ah, nereke ubwiza afurika ifise ubwiza ibihugu bitandukanye ah, bya afurika ah, bifise Mhm.
Mhm.
urakoze cyane rwose linda brown ndumva ko uri umwigeme ah, aciye ubwenge bwinshi cyane yateye imbere uzi indimi zine zose warakoze umwuga wa muri afurika warabandanyije uranawukora ushyitse hano muri amerika ni ikintu kidasanzwe ni ikintu gihambaye none linda brown izo ndimi wazize bigenze gute kirundi giswahili igifaransa icyongereza hari ikintu cyagutuma wiga izo ndimi zose icyarimwe Ah, wabona yuko ari byo wari gukoresha mu mwuga wawe canke tubwire ga- muri make ingene watangiye kwiga izo ndimi zose um, ni um, nk'icyongereza nacize mu nyuma nacize ngeze mu mashuri yisumbuye muri segonderi hamwe numva ikiganiro kimwe numva kuri bonesha ah, icyo gihe yitwa mwizero Za- bagira indirimbo z'icyongereza bakazisigura mu gifaransa Mm, bica bin- bica bintuma nshaka kwiga icyongereza nshaka kukimenya Mm.
ndakigisha nakigishije mu nzira zitwengeje ko naraba amafilime y'igihinde ari afite sotitiraje y'icyongereza nka afite na dictionnaire ah, y'icyongereza n'igifaransa niko nacize Um, hama igifaransa igiswahili n'ikirundi ndavuga n'ikinyarwanda by the way mhm, nabivu- nakuze ndabivuga muhira muhira nakuze izo ndimi zihari za- I mean, za- zaterwa n'umuntu ndiko ndavugana nawe nashaka ko ndiko mvugana n'igiswahili n'uyu unyihama nahindukira nkavugana n'undi kirundi eh, n'igifaransa igifaransa nakime- nacigishijwe eh, ah, n'abavyeyi kubera ko ndibuka ntaratangura ishuri ntaratangura gardien mama wanje yaranyigisha kwandika izina ryanje yaranyigisha ah, indome alphabet français nari nzi- natangura ishuri nzi kwandika no preno yanje kuko yaguma anyigisha andika aguma ndikita andika l andika donc ntabwo ishuri ndi ah, ndabizi hama mu nyuma biza kumfasha kubera ko naciye ntangura ibintu byo gukina amafilime usanga utegereza kuja mu bindi bihugu batavuga i- igiswinami batavuga ikirundi bavuga eh, icongereza nko muri tanzania canke igiswahili ugasanga biramfashije Mhm. donc rero urizera ko kumbure uzoba umusupasitari hano muri amerika Ah, Turavyizeye.
yego, sans doute. Ndakekeranya.
ni byiza cyane byiza cyane kugira ibyo byizigiro none linda uvuga ko wateramije ibiganiro bitandukanye mu burundi ah, waranabiteramije wongera nabibamwo iki kibazo cy'uko abigeme badahamagara ngo bashikirize ibyiyumviro byabo c- warakibona nawe kuko j- ndiko ndateramisha ibiganiro hano imyaka n'imyaka abakenyezi abakobwa ntibahamagara ngo bashikirize ibyo byiyumviro icyo kibazo warakibonye wasanze ari kubera iki nje narakibona kandi kenshi Um, nje nibaza ko ah, dufate nk'urugero Uh, hari ikiganiro nakora nko ku wa mbere cyitwa kanjenje kwaba ari ku, uh, guhamagara tuvuge nta mukunzi ufite ugaca uvuga uti genda kintu umukunzi ameze ukuntu ukuntu ukuntu ukuntu nimero zanje ni iki kenshi wasanga ari abahungu aribo bahamagara abakobwa ni bake bahamagara Mhm, ni kuki ariko ugasa uh, gutinya ndibaza kwishyira ko, imbere mm, num- ah, icya mbere ari umuco kuko twakuze mu mu bihugu bya afurika byinshi tu- tubwirwa ko umuhungu ari we ashoboye umuhungu niwe ategereza guseruka umukobwa we ategereza kuguma uri inyuma umukobwa we ntu- ntuvuge naho ufite icyo uvuga ceceka iby'iwawe ntiyisi nibaza ko biba bihambaye cyane kuruta iby'umuhungu umuhungu niwe akomeye nibaza ko ariyo concept twakuriyemo batubwira umuhungu ni eh, umuhungu ni we nyawe I- wibuka ko na kera abahungu aribo baja ku ishuri kuko aribo eh, bo- a- aribo ba- bavuga nibo bazorondera wowe uzoja ku ishuri hama uzorongorwa uzoja ku wundi muryango nta na kimwe uzozana mu muryango wawe Mhm.
so nibaza ko ariyo ari ari um, ari ari ariyo mpamvu Cul- ya ariyo mpamvu ari culture hama n- ibihe biranahinduka ariko tugumana kwa kundi eh, twakunze kwa kundi twakunze kuko si ababyeyi benshi kugira kuri kino gihe ba- ba- ba- bereka abana ko bose bangana kenshi uba usanga ah, imfura ari umukobwa umuherereza ari umuhungu ariko umuhungu ugasanga aribo babahaye- bara- bahaye responsibility nyinshi kuruta umu- umu- umukobwa amuruta nk'imyaka icumi Mm, kubera iki ngo ni umuhungu puto ugasanga na- na- nta umukobwa aciye ubwenge ashoboye gukora ibyo zose umuhungu ashoboye gukora ashobora no gukora kuruta ibyo umuhungu ashoboye gukora ako kora ka kantu eh, ah, k'umuco k'umuco.
niko novuga eh, umuhungu niwe ategerezwa kugira ibi umuhungu niwe ategerezwa kuja imbere mhm.
Uga- reka mvuge reka mvuge nk'uko bahora bavuga kenshi muri iyi minsi ibaze nawe ibaze Rero- nawe rero none ibaza ko- none galinda mwakora iki kugira ngo mugwanye ico kintu canke mwankoraje mu- mu- mu- mu- mutere intege abo bigeme ngo bashobore ku- gu- gupartisipa bashobore kuja muri ivyo biganiro canke ba- bagire ico baseru- ba- bashikirije muri ivyo biganiro bitandukanye
nje narabahuru- narabaha ah, um, example imwe nimba je nshoboye kubikora ko utobikora Mhm, Fisa- mf- ivyo mfise jewe nawe nivyo ufise mhm, Se- uravuga ndavuga icyo nshobora gukora ntashobora kubikora kuko ndashobora kumvira ko kuko iyumvira ko bijyanye ari ibya ba kanaka atari iby'iwawe ni igiki bajya ba kanaka bafise kurusha wowe ni igiki ubona ko buba ah, baba bafise de plus eh, kirenze ko canke ah, a- nuzenya ikintu ah, c'ubu- de- kirenze kuruta ico wowe ufise kuko wibaza ko ujya ashoboye gukora ibyo udashoboye gukora ndi umukobwa nshoboye kubera ko wibaza ko ntasho- udashoboye gukora nk'ibyo ushoboye gukora cyangwa ukanandenza mhm. I- ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko umwigeme u- birakenewe ko icyumviro ciwe giseruka kugira ngo ibibazo ashobora gucamo biro bitorega umuti n'uwo mukenyezi nyene mugenzi wiwe canke uwo mu- mwigeme ashobora kuba afise inyishu kumbure ziruta izo umugabo canke umu- umusore yoshikiriza kuri iki kibazo rero tura- turifuza ko kuri uno munsi kumbure turaronka abakenyezi abigeme bahamagare bashikirize ivyumviro vyabo ku bibazo biranga abigeme n'abakenyezi bongere batubwire ibyo bifuza kumva ibiganiro bifuza kumva muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kumbure hari ibiganiro byinshi bifuza ku ku- kumva bifuza gupartisipa nk'uko wavuze ariko akenshi ugasanga ntibabibonye Um, nk'ikiganiro wavuze kanjenje tube classe uh, n'ibindi wateramishije nibihe ubona mbere y'uko tuja ku murongo ngo tubaze abanywanyi biradijwi rya amerika nabo bico biyumvira nibihe ubona uh, bibatuma bagira n'ako kajwi n'ako ka n'iyo ntege yo guhamagara ngo ngo bashikirize icyumviro canke nibihe bigani wasanze bakunda cane kurusha ibindi
Um, kenshi nasanga ari ibiganiro baha- ibiganiro bakundana iyo numva ibyo n'amaradiyo nasanga ari ibiganiro usanga ari ah, bya biganiro babaza ibibazo bisanzwe kugira ngo atsindire agashimwe gata- ubushimwe butandukanye Mm.
ariko iyo hageze ku bintu ah, novuga ah, biri très serieux bi- bikomeye cyane ntibahamagara nti- baca baba ntiba- ntirumve ko ntibanyumve Ntiba- ntibumve icyumviro canje
ya ntibanyumveye eh nyine kwikwegera mama ariko iyo abonye undi mukobwa ariko a- a- ari exprime karavuga ash- eh, ashinze amanga acavuga wawe none ubigenza ugasanga umwana akubajije ubigenza gute eh bigenza gute nyigisha nanje ah?
Mm.
kurya ugira urya anya natwe tuzana bagenzi biwe ngo shanda kwereke ingo ah, arasi- arash- arashaka kwereka ukuntu ah, kenshi benshi usanga bitwaza ngo ni amasoni ni asa twese turasa amasoni twese turasa amasoni ariko iyo hageze kuvuga ikiri mu mutima wawe ku- donc gu- gu- guserura ah, akari i- i- indani wa- iwawe nti um, ntibiraba ngo utegereza kuba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa kuko ufise ijwi nawe nimba waravutse urabaho nuko utege- ufise icyo uvuga ufise icyo- icyo uterera mu isi Mm.
ucecetse ucecetse wibaza ko icyo icyumviro cyawe cyomenyekana gute cyane rwose mbere ko Hari tuja ku icyumviro murongo cyawe cyokijije igihugu cyangwa cyokijije isi Eh, mbere ko tuja ku murongo kandi nk'uko nabivuze mbere iki ni ikiganiro gihijambo abanywanyi biradijo rya amerika nabo nyine tubabaha akanya ibiganiro twateramije hano nkanje nivugiye kuri jewe hari ibiganiro vyinshi cane rwose vyerekeye ubuzima bw'umwigeme twateramije vyinshi cyane harimwo kumbure ntanze akarorero eh, ubutinyanka ni ikintu kiraba ubuzima bw'umwigeme ariko ugasanga nta n'umwe ahamagaye mbega ni kuki abakenyezi abigeme rero muri ko muratwumva mwese aho muri hose muhamagare mushikirize ibihe biganiro bindi mwifuza ko tubashikiriza n'ibihe bindi biganiro biraba ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mubona twoteramisha hano ku iradiyo ijwi ry'amerika munatubwira n'impamvu zimwe zimwe zibatuma mudashikiriza icyumviro uretse amasoni nk'uko linda bivuze Eh, radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano turi mu kiganiro murisanga muri kumwe na Oriane Itangishaka tuko turaganira na Linda Brown ku kibazo c'abakenyezi n'abigeme muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ho kugwiki mu guteza imbere no gutsimbataza um, amagara n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme
sangwe no kukubwira ko wandutiye bose nzanywe no kukubwira ho ko ibyo wakoze mbyibuka nzanywe no kukubwira ko ngukunda wowe yesu nzanywe no kugutura ho aya maturo nzanywe no kuguha izi ndirimbo ndirimba hey, yeah.
radiyo ijwi ry'amerika isamira niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka ikiganiro ni muri sanga uno munsi ni ku munsi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'umwigeme umukenyezi amagara yiwe n'ibimuranga byose Ah, twatumiye umugen- umutumire wacu kuri uno munsi ku murongo ni linda brown linda brown ni umu- umwigeme yabaye mu karere k'ibiyaga binini akaba avuga ikirundi igiswahili igifaransa icyongereza yakaba yarateramije ibiganiro bitandukanye mu burundi mu bumenyeshamakuru yakoze muri ico- mu burundi Ah, akaba ariko aradufasha kwihweza iki kibazo cy'abakenyezi n'abigeme badaseruka ah, n'impamvu Ah, turiko turabaza kandi ibiganiro n'amakuru atandukanye twoshikiriza yerekeye abigeme abakenyezi ubuzima bwabo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi tuje ku murongo tubaze abanywanyi biradijwi rya amerika uko babona iki kibazo turi kumwe na bigirimana ku murongo muratwumva
ndabumva murakomeye turakomeye neza murakomeye neza duhamagaye uri he ugabanye iradiyo yawe gato
oya nta- nta gihari nta gihari ngira na marezo Eh, birashoboka birashoboka uduhamagaye uri he bigirimana
ubu ndi bujumbura mvuka mu kayanza Mhm. ikibazo cyane mbanje cyumvira kubikuriza umwaka mwiza twese twese twese twese Eh, kuri jewe amajwi ariko aragaruka ariko hari hari ukuntu wohagarara ahandi hantu cyane ugabanye nimva ko ari Yego.
radiyo iri inyuma yawe cyangwa isinzi
oya nta gihari ngira ni birere ni birere nta gihari Eh, kumbure barakugarura ku murongo
sawa ariko rero na jewe
Eh, reka tubanze tuje kuri gerard kuko amajwi abandanya kungaruka ko kandi namwe ndumva abariko baradutega amatwi muyumva reka dutangurire kuri gerard gerard uranyumva
ikomeye ndabumva uraho neza gerard umwaka mwiza uduhamagaye uri he
merci beaucoup naje nawe wifuza umwaka mwiza Mm, mu rumonge mu rumonge
eh, mu hafi mu bumanuko bw'i- bw'uburundi ego none ikibazo cyangwa icyumviro ku bijyanye n'ibiganiro twashikiza hano kuri radiyo ijwi ry'amerika ku buzima bw'abigeme cyangwa ni ikihe cyumviro ufise ku bigeme muri rusange
aho murakoze ntanguye kuramutsa n'uwo mutumire Linda ndamwibuka mu biganiro yahora ashyikiriza kirekeye abajene tube classe n'ibindi ahubwo twari twabu- twari twabuze niyo yagiye ku buryo ijwi ryose manini twari duherutse kuryumva umva rero mani sinwe kumva tujye kumwumva hasi egome murumva ariko arashyikiriza ivyo avuze ku buryo ivyo biganiro mwashyikiriza muri muri muri uno mwaka ni ibiganiro byo kwibanda ku bintu vy'intozeye zo guteza imbere urwaruka urwaruka cyane runga muri mu biyaga binini urundi u rwanda ni- mukigisha urwaruka ukuntu rwoshobora kwitunga mu buzima bwa misi yose urabona ko ubushomeri bu- bu- ari ngazi ibigo ivyo biganiro bisaba ko mwo- mwo- mwobishikiriza cane kuko uriko urabishikiriza ivyo umujene hariho hose yo- yokwikangura avuga ati egome tumva ukuntu abandi bakeye imigambi Ah, mu- mukaza nk'ibihugu vyateye imbere cane cane nk'ibihugu vyo muri afurika hano nko mu za nigeriya ah, no mu bihugu biteye sud afurike canke za kenya Muka- akuna aba- abajene bane bi- biyungunganizi navyo ne mukaba mukabishikiriza kugira ngo bishikirize aba- abajene bo mu burundi Mm, ariko gerard ndakubajije akabazo gato ivyo biganiro turabishikiriza hano ku iradiyo ijwi ry'amerika ariko abigeme ntibahamagara ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo ivyonye ububona ari kuki kuri ivyo biganiro Iyo shira bibona Mm.
urabona yevema urabona ko abaje aba unuzi abakobwa uriko araba yegomye nabo nyene igituma je- imbono utari ubwa mbere ni- ni ukubura ibintu vy'inyanya urabona nko kugira ngo nubwo uwo- uwo uri umukobwa avukiye mu muryango mwiza ufise abakozi bawugirira vyose ubu hakane kaboneka kubera iki kubera usanga hari utundi dukorwa tumwe tumwe uri kurakora kugira nte mbega rero umwanya byema nta- nta mwanya bafite uri kuraba n'ukuri nta mwanya bafite ariko ndaraba nasize basitanze mugabo mwebwe rero ba- aba- abasore rero muba mwica atashe muriko murakora
oya yesu oya yesu tuvuga uko oye Mm.
tuvuga uko wowe nta ntuze nta shaka wishyiramo ugasanga wowe ubwira rero icyiyumviro birabagora premisi nta kubigira iyo yavuze z'ubutinya kugira umukobwa afate aze ku marezo avuge ukuntu ubutinya nga bumeze kumenya biramugora rwose nyana amwumva washagirane ni ukuvuga muri ya biriya mi- mu mico yabo vema Mm.
biragoye kuvuga ikintu cyabo usanga bavuga ikintu n'ugutinya ki birabamwo birabamwo Mm.
biravuga ngo ba- abahungu bamwe barakora nawe nyine umwanya waronka mugabo uriko araba bava hariho akantu ka marijinalite ko gutinya Ako- uko byamye hambere hose ugasanga rero kugira basikize ivyiyumviro birabagora isigiti muri uko araba no mu mashuri uriko araba ego mbere no mu mashuri atari ubu ariko aragira no mu mashure abana twabaye nk'abari mu gato basankiye uriko araba Mhm.
iyo umukobwa atari yishure ry'ibintu abahungu umenga vyema biragorana gose gose birumvikana.
Rero aba- aba- aba- abahungu aribo bazi imbere y'abakobwa bagasikiza ivyiyumviro iyo ico umutumira ikintu yavuze yuko ibintu by'intuze ye uriko araba mm, ntuze abakobwa bo bo- bo mu Burundi vyema baracaye inyuma gose kugira basikize ivyiyumviro vyabo Birumvikana. Urakoze cyane, Gerard. Eh, birumvi- birumvikana barabizi Eh, barabizi rwose bati- baratinya cyane rwose Mm.
bikomeye cyane cyane baratinya cyane rwose ni cya kibazo cy'umuco nyine jaha ndakumva i- i- ivyo uriko uravuga ndavyumva neza cyane kandi nk'uko bivuze ubwa mbere ibiganiro byo guteza kubateza imbere kumbure byobafasha uh, gutinyuka bagashikiriza iki- iciyumviro ku kungene bo kwiteza imbere tuzobandanya tugerageza reka duha akanya na aloise aloise uranyumva
ndakumva Mm. uduhamagaye uri he aloise
Eh, ni imidagaduro ari bujumbura kuri mere twa komini zone gihosha eh, gihosha mu gihosha ni sawa murakomeye Eh, sa?
mu gihosha ni sawa murakomeye muri ibyo
ni ukuri turashima imana ni byiza tubona cyane ibintu byifashe neza ni byiza cyane shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro rero
ubwo nari nashaka guterera icyumviro Mm.
bijyanye n'ibi by'abigeme cyangwa abakenyezi Mhm.
kubona batica aba- akamo ko kugira ngo babakure mu bisanzwe ni- n'uruhombo eh, ku ruhande rwabo ariko kandi ni ku ruhombo rw'abantu batari bake kuko bica biboneka ko umenga bibitaho by'ubuzima bwabo Mm. Ki- hamwe n'ibyo rero ningira ko nk'ubu bamwe bamwe bari ku maradiyo bariko barabyumva irifo ko berevuka bagatelefona bakavuga ibibazo bagenda bahura nabyo Mhm.
ari abigeme cyangwa abakenyezi Mhm.
kugira ngo bikunde ibyiyumviro byabo biseruke bijye hanze Mm. urakoze cyane rwose aloise kuri icyo Nuko- cyiyumviro nuko Kiyumviro.
namwe murakoze ku rya amerika mwese tubonane umwaka mushyashya bonane bonane urakoze reka twakire na jean bosco mbere ko duha aka- akanya linda kugira icyo abivuze ko jean bosco uranyumva Eh ndakumva Mm. mwiriwe neza ndabifurije umwaka mushasha umwaka mushasha muhira n'ibiganiro byiza murakoze cyane Ah, je nari mfise ivyiyumviro bibiri mwogerageza kugwiza Mhm. amajambo make tuha akanya n'abandi Eh, icya mbere ni uko mwushyiraho ibiganiro byereka umugore ah, ku- ku- guta akaranga yuko bimutesha agaciro bigatesha n'umuryango wiwe Mhm.
urabona nk'ubu twumva ko i burundi kubera bashyizeho ngo umwana w'umukobwa ngo abyaye ngo ashobora kujya muhira akazogaruka akabandanya amashuri yiwe urabona ko igitigiri cyagwiriye Mm.
ndibaza yuko ntibibahesha agaciro ko mwobakangurira yuko iyo witesheje agaciro usanga no muri kazoza utazogira ubuzima bwiza n'umuryango wawe uba uwutesheje agaciro Mhm.
Ah, icya kabiri ni ugu- nasaba nk'abantu b'abamama bakuze ko bagerageza kuza barafasha abakobwa batishoboye kuko narigeze kumva ukuntu hariho abamama bishyize hamwe bakaza baragwiriza ah, turya duhuza tw'umunsi abakobwa bari mu mihango Mhm. Mhm.
ko Naragiteranya.
mwo- mwoguma mutera ako kamo hirya no hino mugahimiriza n'abapapa babishoboye bakabafasha muri icyo gikorwa si ukuvuga ngo nicyo abamama gusa kuko Mm.
n'abapapa barakenewe ku- kuzigama ubuzima bw'abana babo Mhm.
Eh, eh, nta- nta- nari mfise byinshi novuga reka duhe akanya n'abandi ni Urakoze.
ukuvuga ko mwogwiza ibiganiro byo kugira umukobwa umugore Mhm.
akure agi- afise imico myiza kuko ni nawe aba hafi y'abana cyane murakoze murakoze cyane rwose jean bosco gutomora icyo ki- cyiyumviro cyawe neza reka tugaruke kuri linda linda urumva gerard eh, yavuze ibi byerekeye ah, guteza imbere urwaruka muri rusange yavuze ko kumbure bashobora kwitabira ibyo biganiro Ah, avuga ariko yavuze ati udukorwa two muhira dushobora kuba aritwo tubatuma batitabira ibi biganiro batitabira ibiganiro murantunga ubona kuri icyo kibazo cya gerard ari ibyo ariko kubera baba bari mu mu rugo bariko barateka cyangwa bari mu tundi tuntu
Ah, sinibaza ko ari ibyo kubera ah, ibyo bi- ibyo bikorwa byo muhira ntibabikora umunsi wose ntabikora venti katwari ntabikora kuva mu gitondo bugira ikindi gitondo Ah, nk'uko nabivuze kare ikiganiro kigitangura nanjye ndi umwigeme ibyo bikorwa narabikora ariko nararonka umwanya wo kuja ku- kugira ibiganiro nanjye nararonka umwanya wo kuja gu- gutera intege abandi bakobwa kugira ngo baserure icyo bafite mu mutima ibikorwa birahari ariko ntibikorwa ah, amasaha mirongo ibiri n'ane ku munsi ashaka kubikora bihejeje agaca akora n'ibindi sinibaza ko ibikorwa byo muri byobuza umuntu kuja gukora izo- izo- iz- kuja- ku- sinibaza ko byobuza umuntu gu- kuja gukora ibindi bintu yakago- yakagombye gukora Mm, nko muri aya masaha ubunye mu burundi no mu rwanda ni saa kumi n'igice abakobwa bari kwakora iki
voila yavuye ku ishuri okay reka tu- reka tu- ah, tubishire tubishire aha, reka tubishire muri logike yavuye ku ishuri ivyombo yahejeje kuvyoza ivya saa sita yaririye ko yahejeje kuvyoza Mm.
Um, ariko aramesa petete kumbura ariko um, okay dufate ko aramesa yahejeje icondo co kuyavuye ku ishuri teza yafunguye araruhuka gato aro- aroza ivyombo Ah, ubu ni saa kumi nibaza ko im- im- impuzu yazimeshe ah, kuva saa dufate isaha yose kuva saa cyenda umunsi wose yazimeshe Aha, I mean, isaha yose yazimeshe ubu ni saa kumi n'igice Mm.
isaha nini.
abakobwa bariko baratwumviriza twizere yuko muri ko muragerageza kumva yuko twifuza cyane yuko mwoserura ivyumviro vyanyu so kugira ngo tubashire hasi canke ngo eh, twerekane yuko hari ikintu kitagenda neza ariko ego kumbure ntikigenda neza kuko eh, ivyumviro vyanyu birakenewe cyane ni ngombwa ko ivyumviro vyanyu biseruka ibibazo vyanyu vyumvikana abantu bakavyumva bivuye kuri mwebwe mwebwe nyene aloyizi nawe linda yavuze ati n'uruhombo ku buzima bwabo wewe ico ukivuga kwiki
Um, ah, uruhombo ku buzima bw'umukobwa kuko atavutse yavuze ko ati ni ukuvuga ko ari ukutitaho ubuzima bwabo ko bo Rero baba niba- bahombye bonyine ibyo bibaza ko ari ibyo kubera ah, iyo utavuze icyo wiyumvira nta n'umwe ashaka ku- nta- nta n'umwe ashaka kwiyumvira nta n'umwe ashaka kuciyumvira ku ku mwanya we wawe nta n'umwe ashaka kuraba ngo atavuga ati ah okay uriya muntu arashonje oya utegerezwa kuvuga wewe icyo ukeneye utegerezwa kuvuga ikikurimwo ti jewe na- nifuza ko bigenda uko bigenda je icyumviro cyanjye ni iki ko nta muntu n'umwe ngo aza kuraba ngo asome icyumviro cyawe muri wowe utakivuze utagisebuye aloyize ya- ya- ya- ya- ya- Aloyize yavuze ibyo iyo utavuze n'uruhombo rwawe kuko u- uzoniganwa na- n'icyo kintu washaka kuvuga ah, kumbure cyari kugufasha cyari gufasha n'abandi batari bashoboye kukivuga Kandi nk'uko navuze ushaka ufite nk'ikintu cyo- cyo- cyokiza isi cyangwa cyokiza igihugu hama ukagiceceka
umwigema agiye guhamagara ndizera ko bariko barutwumva umwigema aza guhamagara ndaza kumuha agashimo ka karandiriye ya voix d'amerique karandiriye y'ijwi rya amerika yo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi umwizigemwe wa mbere ariko aratwumviriza hamagara ijwi rya amerika nimero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe umwigeme wa mbere aza guhamagara ndamurungikira iyo karandiri cyangwa n'akandi kantu yipfuza k'ijwi rya amerika ikaramu sinzi icyo ari cyo cyose tubandanye ku murongo twari twaronse jean bosco jean bosco yat- wewe yaduhaye ibiganiro bimwe bimwe tuteramisha ah, bitandukanye yavuze ikintu cyiza cyane cyerekeye ibiganiro bijyanye n'umuco kugira ngo ntibate umuco ah, bibafasha gukomeza umuco wabo ntibatakaranga ah, ni ni icyumviro cyiza cyane Ah, ariko mbere yuko tujya kundi mu nywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika ibiganiro sinzi ko baba barateramije ibiganiro byerekeye ugutotezwa ugukumirwa byo byo barahamagara bagashikiriza ibyo bibazo bibashikira mu kibano ko ari ibibazo bihambaye byerekeye ubuzima bwabo n'imibiri yabo
um, ndibuka uh, ndibuka tuvuga ku byerekeye uh, kuraganwa iwabo n'umuntu uh, hari umuga hari sinzi ko ari umugani bavuga ngo nta mukobwa aragwa iwabo ndetse ndababaza nti none dufate umuryango wabyaye abakobwa gusa duca bigenda gute Bazo- bazoca babita bazoca bahamagara umuntu wo hanze babimuhe bizogenda gute Ah, ko nta mukobwa araganiwe iwabo kubera iki ku gihe mpamvu si umwana nk'abandi ngo ngo ngo ngo ntaraganira iwabo kubera ko we azorongorwa agenda ahandi ngo iyo araganye iwabo aduca bitwara bitware ahantu ku umugabo wiwe usange ab'iwabo n'umugabo bungutse kabiri bungutse iziwe z'umugabo zo- azoraganwa iwabo n'iz'umugore yaraganye iwabo ndavuga nti okay iki eh, amaze kubaza ikibazo cya umuryango umaze ubyara abakobwa abana b'abakobwa gusa bi- bizo- a- bica bigenda gute nta n'umwe yigeze ahamagara nta n'umwe yigeze ambwira ati urumva tuzobigenza uko bi- bisigura ko ari ah, novuga gute sinzi ukuntu mvuga ah, injustice ni- ni- ntibafata abana kumwe niba warabyara umukobwa ukabyara n'umuhungu kwe Ni kumva ko umuhungu ihohotera.
ari we azoraganwa iwabo gusa kandi tuba tu- tuba tuzi neza hari hari ahandi bahungu usanga baraganwa ariko ugasanga ntari responsible na gato canke abagira ibyago Araganira iwabo, abagira aragisha ibyago ibintu, ntiba- ntibarongore nta- ya abuza nta na kimwe abwi- nta kintu kibizima abi- abikoresheje ugasanga umukobwa umwe bi- umwe fa- famiye imwe yi- ya- ya- yizeye umukobwa wabo ira- i- iramuha cyangwa iha bose i- iha- iga- igaburira bose ugasanga umukobwa abikuyemo ibintu byiza bya bintu bira- bira- birateye imbere kuko iyo utangiye kuvuga iyo ah, iyo aba- babyara abahungu gusa ukavuga uti nta mukobwa araganura atari umu- ata- ata mukobwa n'umwe avuka mu muryango aho nari kubyumva ko nta mukobwa avuka mu muryango ni tanke ubyara aba- abana b'abahungu n'abakobwa kumbure nacyo nyine icyo kiganiro nda- ndacandika nzogerageze kubaza numve ko abigeme bazohamagara muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuri icyo kibazo hari amategeko wajyanye n'icyo kibazo ariko twashobora no kukiraba tukaraba icyo abigeme n'abakenyezi baciyumvira ko cyane cyane reka tujye ku murongo twakire na bigirimana yagarutse ku murongo yari afite ikibazo cya telefone bigirimana uranyumva halo bigirimana
yego ndakumva amajwi uracangaruka ko kumbure u- wanshize kuri haut-parleur U- Eh, iyikure ko biriko biragaruka halo
alo okay ubu ni sawa shikiriza ikibazo canke ubu iciyumviro muranyumva?
ego ubu ni- ubu ndakumva
ikibazo cyanje Mm, ni icyiyumviro cy'uko ndabibona none nibaza yuko ari agatima kobwa imana yabaremanye mm,
Eh, ntabwo twobihindura kuko ni- niyo kamere yabo ntibizohinduka bizokwama ari uko imyaka yose mm.
yego none murakoze ura- u- none gabigira imana uvuze ati n'agatima k'abakobwa nyene ko bameze Eh, u- Yego.
aha, ubona uwundi munya- umu- umunywanyi w'iradijwi rya amerika yavuze ngo ni agahombo kuri bo wowe ubona bahomba cane kubera iri- kubera ako gatima bafise canke nta kibazo
reka ni- nta gahombo karimwo kuko ugereranije n'ibikorwa nk- nk'ukuntu umukobwa abikora muhira Mm.
alo wenda kumva Mm. Bira- biravuye ku murongo ariko reka tubandanye twakira abandi banywanyi leon leon uranyumva leonce leonce nawe leonce
Eh, ndabumva Mm, mwiriwe neza leonce uduhamagaye uri mwiriwe neza Eh, ndi bujumbura mu burundi Mm, shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
Ah, je ni icyiyumviro nari mfise Mhm.
Ah, mu by'ukuri sinoje kure cyane iyo bigira imana kuko hariho ibintu ndaba nkasanga umengo biratangaje umengo harimo ibintu ine bisanzwe ari ndemanwa muri bo Mhm.
kuko ndibuka hari- hari ishuri nigeze kwigako Mhm.
icyo gihe abanyeshuri b'abakobwa bamenye Mhm.
baca baba- baca babaha ubushimwe barabaho ama- ama- ubu- ubukarato burimo nk'amakoto Mhm.
ubugereni bw'amakoto bakabaha ibintu byo- byo kurya donke Mm.
ariko mbese na- n'abandi bose n'aba- imigwi y'abakobwa bose ntibarabanga umuntu yamenye cyangwa ntiyamenye barabaha Mm.
ariko icyo nticyatuma nticyababuza yuko baguma baheba ishuri
Mhm. Mm.
ariko ntiyumvira ati none ko babankuraja nk'uko we yaba- ariko bakaguma baheba Mm.
Nkiyo- simbona ikintu cyo- cyari gukubwa kugira bagume ba- babandanya niyo mpamvu nk'ubu- nk'icyo zeno basaba nk'ubu we Mhm.
ni uko mwogerageza ibyo biganiro mukabigwiza Mhm.
ariko n'abatelefona mukaraba ukuntu ituntu muza murabaha kugira mubankuraje bashobore kuba iyo fagiti yo kuba bari shyashya ego reka rero na- na- navuze ko ndabaha karandiri uno munsi kandi ntayo nda- ntayo mpa abahungu cyangwa abagabo ndaza kuraba ko Yego, icyo nta kiza ngorane.
kiba- kuza kubafasha kwitaba Kumbu- ndabwiwe ku murongo mu buhinga bw'ibyuma barambwiye ko turonse umwigeme wa mbere ndayizeye reka tumuhe akanya ndayizeye ndizeye ndizeye ndizeye uranyumva
ego reka ndagukomera amashyi uratsinze ya kalendo ye
ego uraho uraho neza umwaka mwiza
wa twese Mm, duhamagaye uri he
ubanza ubanza mm. none u- ikibazo cyangwa icyumviro
bafata aba- a- aba- abigeme b'abarundikazi turafite ingorane Mm, ngira dutinya amakomantari y'ibyabantu baba bavutse mm.
ariko ubundi kandi na- nu- nuko twarezwe twararezwe kumenya ntiwokwitanganiza cyangwa ngo uvugire hejuru Mm.
Ngira kuri rero icyo nyine natwe ntaguciriyemo kuri icyo nyine ntaguciriyemo Eh, nk'uku urahamagaye urahamagaye ugira ushikirize Eh.
icyiyumviro cyawe mu bupfasoni mu mu bwenge bwawe hari ikibazo kiri muri ibyo
ntacyo byari bitwaye kwezi mugabo gusa ni karemano nuko Mm.
umuntu usanga aremwe Mm.
cyangwa ukiyumvira ugasanga uriko wiyumvira ibijya gukurikira inyuma nawe ubundi ho nta n'ikosa ryari ririmo ukaca uguma wiyumvira ati none byakugenda gute Mm.
babyakira gute ukaca uguma niyo kompurete Mm. none nk'ibibazo nk'ibibazo cyangwa ibyiyumviro wipfuza muri uyu mwaka ko twoshikiriza byinshi byiza byofasha bagenzi bawe ni nk'ibi
ego ni ibiganiro byo kugira Mm.
tubeho twisanzuye nyine ni nk'ibyo mwatangura bona n'uwo mwa- umutumire wacu ko ari umwigeme Mm.
ni ugukuraho ubwoba aba- abigeme cyangwa abamama Mhm.
eh, kugira bu- ba- bisanzura Mm.
kandi i- ibibazo ntibibuze ku bigeme cyangwa abamama Mm.
hariho abafashwe nabi mu ngo Mm.
hariho ababayeho nabi muri byinshi icyo na- nacyo nyine kiratuma abantu babi- babitinya Mhm.
bama babona ko bari inyuma barabye ubuzima baba babayemo Mm. urakoze cyane rwose ndizeye ndaguha icyo nakwemereye kalendiriye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ah, rya kijambo ijambo riransize mu ki- mu kirundi ariko kuba twumva ni n'igitabo kirimo eh, amezi n'iminsi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ndaza kongeramo n'akandi kantu uraza kunezerwa reka tugume ku ugume ku murongo baraza kukongera bafate telefone zawe guma ku murongo bafate telefone zawe n'aho uba tuzokurungikira utwo tuntu tw'iradiyo ijwi rya amerika uraza kuturungikira aderesi yawe kumbure no ku buryo bwa Eh.
watsapu urakoze cyane ndizeye
ego namwe ugire umunsi mwiza Ego. Linda urumvise twaronse umukobwa wa mbere ngira ngo turamuronse nanamukomera amashyi sinzi ko yayumvise
bavuze benshi na ndizeye nawe nyine yabivuze ku bijyanye na, eh, n- n- n'uko baremwe Eh, uko baremwe u- si n'imico kumbure ni uko baremwe wowe icyo cyiyumviro uki- ukivuga ku iki ni ibibazo akari uko baremwe Mm, Ah, numvise avuga ngo ngo ah, hari igihe hari aho yajya ku- hari undi yavuze ngo ah, aho yize ngo bara- barankoraje abakobwa bakabaha udushimwe kugira ngo babandanye biga ngo ko ntibyabuza ko baheba mm, ngo yibaza ko ari uko a- abakobwa baremye none jewe wewe ntituri abakobwa sinibaza ko ari uko abakobwa bose baremye mm, jeni jeni baza ko harimo n'ikibazo ah, c'abavyeyi mhm, kuko umu- iyo umukobwa akuze bamubwira ati erega wowe ntacyo uzovamo mm, wowe wowe uri ngaho gusa kugira ngo urongogwe hama ugende eh, ube mu rugo ube umumama nyine wo muhira arabe igikoni n'abana mm, nimba yarakuze bamubwira iryo jambo eh, ntibyoroshe kugira ngo wewe eh, umuhuye uno munsi afite imyaka cumi n'itanu akuze yo- yakuze yumva bavuga ko ataki- atakindi kintu yaremewe atari eh, kutavuga atari ku- eh, kubyara kurera no guteka gusa mm, hama wo muhuru uno munsi afite cumi n'itanu cumi n'indwi cumi n'umunani yamaze gukura mu mutwe aze yirirwa yumva iminsi yose ngo yimukuremo ntibyoroshe tunabaza ko n'ababyeyi bo- bogira icyo bafashije Ah, Kumbure.
ntugume- ntugume ubwira ah, umwana w'umukobwa uti wowe wowe izi ukora ko ni ibiki ukuvuga ibiki wowe muze ko utacyo uvuga ibintu nk'ibyo onye kuko iyo abandanyije akora uko onye je veux bien ibintu byarahindutse bagenda bankohana abakobwa kugira ngo bige eh, abandanye ishuri kugira ngo nawe azogira icyo avamo mhm, ariko yamaze yarakuze bamubwira ko bamubwira le contraire y'ivyo bamwereka ubu unye mm, ibintu biri bugume mu mutwe ni bya bindi yakuze yumva ko umwana umuntu yumva ikintu ki- ikintu umubwira afite imyaka itanu itandatu kimugumamwo kurusha ikintu bamubwira afite imyaka cumi n'itanu mm.
Ko- kandi siyo tukakanu baguma bamusubiramwo minsi yose kiriya kintu kimugumamwo kurusha ibindi uzomubwira kuza Mm. kumbure turaza kuronka abavyeyi bahamagare nabo nyene bashikirize iciyumviro ikibazo kuri iki kibazo gihambaye cane c'ubuzima bw'umwigeme umukenyezi umukobwa Ah, abavyeyi nabo nyene barafise uruhara rukomeye uko ariko kose Ah, Mhm.
hari hariho ukuntu eh, kuko bamwe bamwe kumbure n'abandi banywanyi bashobora kugishikiriza kuko iyo umukobwa agize icyo avuga aba ariko arashira isoni icyo baracumva kenshi mu biganiro bya canke barakibona mu bo mwagendana cyane yuko iyo umukobwa avuze agize icyo avuga aba ariko arashira isoni ni kubera iki Eh, ego ba, ba I mean, ni kwa kundi nyine navutse z'umuco umukobwa nta jambo ufise ntushobora kuvuga imbere y'abahungu Hoho, surtout imbere y'abagabo imbere y'abantu ntushobora kuvuga wowe ugumira aho onye uteze- uteze amatwi ucecetse icyo bavuga cyose ni ego Mm, uvuze urashize isoni nta ndero ugira mm.
Eh, Reka twa- ugaca usanga ah, bakubwiye nta ndero ufise urashize isoni Mm.
ni ni- ni ikintu ni ikintu ni ni ikijambo gi- ki- kiremereye ku mukobwa bakubwiye ko ushira isoni geswara uca ugerageza kugira ngo basi wisubire bashe kwita wa mukobwa wi- ah, wa mukobwa w'umupasoni Mm.
Eh, kirahambaye cyane reka twakire na cedric cedric ikibazo cyangwa icyiyumviro alo cedric cedric uranyumva
Alo.
wi cedric uduhamagaye uri he Ah, cedric eh, ndumva telefone iwe iriko iramugora gato reka twakire celestin celestin uranyumva
Ah, Celestin yego ndabumva.
Eh, mwiriwe neza celestin umwaka mwiza Mwiri- Mwiriwe neza yego tuwusangire twese.
Mhm. uduhamagaye uri he Si- Sindi kumu sindi kumunyumva neza ndagwa akagirite buke buke.
Oh, uragwarukira turakumva neza
Yego je nda- ndi bucumbura.
Mhm. ikibazo cyangwa icyumviro
Eh nariko numva ico kiganiro canshitse ku mutima kuko nsanzwe ndi umwigisha ndigisha abakobwa n'abahungu.
ni byiza cyane kubona waduhamagaye ngo ushikirize ikibazo n'icyumviro
Yego hanyuma nagomba kuvuga kuri ico cerekeye umuco umuco niwo ahanini ubanize kuko murazi aha mu Burundi kera ntibiga abakobwa cyane ariko ubu murabona yuko biga nta nta ngorane zirimo hanyuma ku byerekeye gushikiriza ingorane zabo eh, biracagoye mugabo buke buke bizotera bikunda kuko eh, biva kure ariko bigaca bigashika nk'ubu eh, bavuze bati umuntu ashikiye umukobwa ashikiye icyumviro ciwe nta ntagira isoni ntagira indero ivyo ni ibintu bivuga abantu nyene batara bataramenya icyo ari cyo umukobwa kuko murabona n'imigenzo y'ikirundi ntibavuga yuko umukobwa iyo avutse bavuga ngo ngo azokurira iyo aroye nta ntakurira iwabo mugabo si byo kuko umubyeyi ni umwe iyo umubyeyi abyaye umukobwa cyangwa umuhungu yitwa umubyeyi bamwita papa bose nicyo gituma rero nifuza ko eh, Iyo mico batosubira ihinduka.
gufata iyo mvugo imeze ukuntu ngo umukobwa nta mwana we yasiwe kuko umukobwa arashobora kukugira akamaro mbere umuhungu adashobora kukugirira nicyo gituma twafata ku rugero rumwe hanyuma None- nkanura abakobwa yuko nagomba kubanura abakobwa yuko boza barakerebuka nabo nyene bagashikiriza ivyiyumviro kuko birakenewe kandi iterambere nti- igihugu ntikizotera imbere abakobwa batarimwo kuko turazi no muri bibiriya ko bavuga bati umugabo ni umutwe w'urugo mugabo umugore nawe ni umutumba ni umutima w'urugo yego nuko ni nabibona nk'uko umutumire wacu yarabivuze mu kanya celestin nk'u- nk'umurezi abavyeyi uruhara rwabo mura- urabivuze ko rurimwo nagwo nyene Umu- hoko gwiki inyigisho turagerageza kuzitanga hari ico ku rwego rwa- rw- rw- rw'ubwigisha mukora aba- kugira ngo mufashe abavyeyi nabo nyene kumva ico- nk'ico mu- mushikirije c'uko batoreka gu- kuvuga amajambo aremereye ku bana babo
yego abavyeyi mu isanzwe hariho ivyigwa birategekanijwe vyo gukangurira abakobwa ko nabo nyene bangana n'abahungu kuko no mw'ishuri tubabajije tubabaza kumwe ntitutora tuti umuhungu yishura ibi canke umu nda- nobabwiza ukuri ko eh, mw'ishuri nsanzwe nzi eh, nigisha abakobwa aribo bazi imbere mbere kurusha abahungu mwe- mu mu manota sinumva igituma abahungu abakobwa baguma bikumira cyo gituma tuguma tubakangurira tuti ibyo byose ni mukerebuke namwe mubone yuko muri abantu nk'abandi ntacyo abahungu babarushije ababyeyi nabo ndabahanura ko eh, bogerageza kwereka abahungu eh, basaza babo bakobwa babo ko eh, bangana batobatana ibikorwa cyangwa ngo babereke ko umenga barabasumba ibyo byose barangana imbere y'amategeko kandi si n'imbere y'amategeko gusa n'imana yabaremye yakoze uburyo bumwe bafite amaraso amwe nicyo gituma atanu umuyobozi ngo arasumba uwundi urakoze cyane rwose celestin ku cyiyumviro cyawe cyane cyane ko uri mu rwego uh, rw'ubumenyi urwego rwo kwigisha no gufasha abo bakenyezi abo bakobwa cyane cyane abo bakobwa uh, guseruka uh, no kutemera ko umuco u- ubaniga Uh, urakoze cyane rwose celestin reka twakire ku- murakoze namwe umuco ntiwoneka abantu yego cyane reka twakire cedric cedric ikibazo cyangwa icyiyumvira Eh, murantunga twakire tony tony
halo yego tony halo ndabumva Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ni kuri ibyo bintu ya- yagize ni byiza cyane akiri mu burundi twaramwumviza kuri bonesha ndetse no ku yandi maradiyo Eh, eh, aba- aba- abakobwa rero barikumira n'ibyo n'abakenyezi akwiye kuraba ukuntu ibikorwa yakora yasubira akabibyura kubera ubunye abakenyezi basa n'abatagifise uruhara runini mu gihugu cyacu cy'u Burundi akagerageza akaraba iyo ari ukuntu yasubira akabikora ndetse ntabigirire abarundi gusa akabigirira n'abandi Mm, tony uvuze ati abakenyezi ntibagifise uruhara so- sobanura neza kuko bararufise rukomeye kandi no mu nzego za leta n'izindi nzego barimo
Eh, ni- nibyo barimwo umugabo Uvuga abi- urabye icyo abigeme?
yafashe ubu akaba atacyari atagigifasha ntibikibaho Mm.
Eh, Lin- linda Yego.
linda Bonjour.
linda urumvise tony yaravuze ko bagukumbuye kandi ibiganiro byawe barabikunda cyane hari uru- hari imigambi yo gusubira mu burundi kugira ngo ibiganiro byinshi bifasha ubuzima bw'umukobwa u- utegekanyije kuzokora cyangwa uzobandanya ukorera mu mahanga
Um, iwacu ni muri afurika Ah, nta muntu yibagira iwabo nzora nda- nzora nsimba nza nsubirenganirize bene wacu sinobatererana Mm, urakoze Yeah.
urakoze cyane reka twakire na jules ku murongo jules uranyumva ndakumva mwiriwe neza jules mwiriwe mwiriwe
wibona gute aho jewe ufite icyumviro mfite bwa mbere numva nanse imvugo yo kuvuga ko ah, iyo mico ko ari uburyo baremwe iyo ni ntabwo ari imvugo nziza mu bisanzwe niyo ya mvugo yo gushishikara kumvisha neza yuko baremwe muri ubwo buryo ko bategerezwa kuguma bari hasi ariko icyo nzi neza ko nk'uko abandi babivuze umukobwa nicyo kimwe n'umuhungu umukobwa agomba kumenya neza ko imirimo yose umuhungu akora umukobwa afite
Mm, Jules mu telefone yawe iguma igenda isohoka igaruka ushobora kuguma hamwe ukavuga muri telefone neza ubu muranyuba eh turakumva ya nagomba kuvuga yuko umukobwa agomba kumenya yuko ibyo byose umuhungu agomba gukora n'umukobwa agomba kubikora nta tandukaniro ririho gusa icyo igomba gukorwa no guhindura mindset zabo Ivyumviro.
bakamenya neza bagahinduza- bakamenya neza yuko nabo bashoboye ya um, ah, i- i- Kuri bazi wewe.
neza ko Kuri mu wewe mico ge- yacu ya kirundi ba sokuru hari ukuntu bagiye baratwica mu byumviro cyane n'amajambo ubundi nk'uko abandi babivuze ababyeyi bagenda barabwira bagenda baravuga bagenda bakabumvisha neza neza ko abakobwa ari abo hasi ariko nu- numva neza ko igihe kigeze ko bagomba kwiyumvira yuko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ingahe atari mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cyangwa bibiri na cumi na gatatu So bagomba kubyuka bagahagarara bagakora imirimo
none ibiganiro ga Jules ubona byo bafasha kugira ngo uko guseruka kubeho ko bari nk- ibyo bari nk'ibi ugerageje kudufasha
Ah, jewe ku ruhande rw'iwanje ah, mm, hamwe n'uburyo bwo kuremesha ibiganiro ibyo ari byo byose mu buryo bwo ku iradiyo cyangwa bwo guhamagara numva neza yuko ahubwo ah, nk'abo barinda bafite izo mpano zo gushobora kuremesha ibiganiro ahubwo bakwiye kugerageza uburyo ubwo ari bwo bwose bakanabasanga mbese no mu mihira yabo baka- bakabashirikangura mu mihira yabo bakabumvisha neza yuko bagomba gukora iradiyo kumbure bamwe bakaba batazi n'uburyo bagomba kubikoresha ariko kumbure bashanze muhira mu buryo bazahora baganiriza babona n'amasuku yandi Ah, I think neza yuko bishobora kuba ah, kubazanira ihi- ihinduka kanaka urakoze cyane rwose Jules tuzogerageza tubwire abamenyesha amakuru bacu aho i Bujumbura ndimo no mu Rwanda babasange mu mazu yabo urakoze cyane linda aricyo ukongera ko ku byo jule na toni bavuze hello linda linda Alo?
oh Oui, linda ndakumva. Zari zaje, sinzi.
Eh, linda byari bicitse gatonya Eh, to- Jules aratanze icyumviro cy'uko umuntu yobasanga aho baba bari ibyo barabona bibafasha kugira ngo ba- baserure ibyumviro byabo kumbura ntibashaka kuba ku telefone ariko ubashi- ubahaye mikoro ubahaye ijambo barashaka kurishikiriza Ah, ni je icyo icyo cyumviro ntuza ko ari icyumviro cyiza kuko ah, nka kujya navuze ubwa mbere ah, benshi usanga eh, nikwegere mama ntibantirumve ko umu- am- ari abo- arose nka mikota aho ata muntu n'umwe amubona atinya ko yavuga ko byamuzanira ingorane mu muryango kuko abantu bose ntibafata ibintu kumwe arose mikoro aki- agaca yivuga icyumviro ah, ashaka afise mu- ibyo afite mu mutima nibaza ko byamworohera ari wenyine ari kumwe n'umuntu at- azi ko ata- ata- atobibwira ababyeyi cyangwa atobibwira umuryango ngo bimuzanire ingorane nibaza ko ngaho yaca yisanzura akavuga ikiri mu mutima Um, no, icyo cyumviro nibaza ko ari cyiza umusanze ahari kugira ngo avuge akubwire icyo yiyumvira ah, iyo kikubwira iyo muri babiri atabona umuntu wundi yomucisha ko ijisho aca avuga ati "Ya- yagize ibyo ata- ibyo atategerezwa kugira Mm. turimo turaja ku musozi w'iki kiganiro linda Aka- eh, eh, icyumviro cya nyuma umuntu kumbure yo kwibaza kitabajijwe hari ingaruka mbi zoba ziri muri uko kw'aba- abigeme bogira icyo bashikirije ku maradiyo hari ingaruka mbi ziba zihari ku bijyanye n'umuco umuco w'igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda iyo abakenyezi benshi abakobwa benshi batanguye kuvuga ku maradiyo ingaruka mbi zirahari umuntu yo kwibaza mbese nibaza ko ingaruka mbi zihari Mm.
atari eh, kwa kundi baca bavuga ya wa mukobwa asigaye inshirasoni wa mukobwa ah, emwe yara- yara- ah, ibintu nk'ibyo onye kandi ugaca usanga benshi banka kuvuga ako hari umugani uvuga ngo wanse kuvugwa yaheze mudakwanyina Ni- na- na- ubigira utabigira uzovugwa hari batakuvuze muri iyi nzira baza kuvuga mu yi- mu yindi nzira so sinibaza ko kuvuga kuri radiyo kuvuga icyumviro cyawe cyotuma uba ah, ikivumwe cyangwa igitabwa mu muryango cyangwa kubera gusa wavuze icyumviro cyawe nta n'umwe watutse nta n'umwe waburiye indero Mm. Ura- kumbure zafashije abandi Mhm. urakoze cyane rwose linda brown kuko na- nk'uko ubivuze n- twara- ubivuze mu bupfasoni mu bwenge bwawe naratumiye aba- abigeme benshi abakenyezi benshi wasanga baserura ibyiyumviro byabo mu bupfasoni kandi mu bwenge bwinshi kandi ndakeka abantu benshi cyane abakenyezi cyane cyane n'abigeme barafashijwe mu buryo budasanzwe muri uyu mwaka ngira ngo bizobandanya uko Ah, wakoze cyane rwose linda brown ah, kwitaba ubutumire bwo kino kiganiro mu mwanya muto cyane twari tuguhamagaye ah, mu kanya wakoze cyane rwose ndashimiye cyane rwose namwe mwese mwatelefonye mu- mugahamagara mugashikiza ibibazo n'ibyiyumviro kuri iki kibazo ndashimiye cyane fatuma kararari masi yamfashije mu buhinga bw'ibyuma no kwegeranya ibiganiro byose tugenda turabashikiriza ikiganiro cyari muri isanga tubibutse ko mushobora guhamagara ah, mushobora kwandika kuri facebook yacu na twitter yacu ibibazo n'ibyiyumviro byanyu ah, mukadufasha gukomeza ibiganiro byo ku munsi wa gatanu byerekeye ubuzima bw'umwigeme n'umukenyezi adrese zacu kuri twitter na facebook ni voa radiyo yacu kuri twitter kuri facebook mwari muri kumwe rero nawe yanitanga ishaka ndabashimiye cyane rwose mwe mwese mwaduteze amatwi nongera kubibu- kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi